umwami wacu nashimwe turamwizera n'imitima yacu yose nariyumviriye ku bantu abantu bose bazoja mu bwiza bwo mu ijuru umwami wacu yarabakijije yarabaye agakiza nta muvugishwa n'umwe nta uvugishwa n'imana n'umwe nta ntumwa n'imwe nta muntu w'imana n'umwe yashoboye kugira uwo akiza cyangwa agakiza agakiza kava ku mwami wacu mbere n'abavugishwa n'imana n'intumwa nabo nyine bari bakeneye ubuntu bw'umwami n'agakiza kiwe ku iherezo umwe wenyine niwe azohabwa icyubahiro kandi agashyirwa hejuru ni umwami w'abami n'uganza abaganza abandi bose bazopfukama imbere yiwe bace bugufi nka kumwe babakuru mirongo irindwi na bane bakoze bakura ibitsibo byabo bagakura ibitsibo byabo bagaca bapfukama bakavuga bati we wenyine urabereye guhabwa icubahiro ishimwe n'ububasha no guhimbazwa mbega ubuntu mbega amahirwe kubona dushobora guharugwa muri abo umwami wacu yashize mu mugambi wiwe kandi turabizi si ibintu dupfa kwiyumvira gusa tuhihwisha ariko turabizi mwenda tagayiro yaravuze ati hari ikintu kiba mu mutwe ati mu mutima naho hakaba ikindi mu mutwe hari ikintu kibayo mu mutima naho hakabaho ikindi mu mutima turizera tudakekeranya maze umunwa nawe ukabyatura kuri uno muhingamo turaza kuvuga gato ku byo twavuze byo ku mugoroba no mu gatondo kandi izigiye yuko ibyo bintu biza kutuzanira twese uburuhukiro kandi biciye muri ibyo dushobore kuronka ibindi byizigiro bishasha mu mana gutyo ishobore kuduhagurutsa no kutwubaka mu buryo bw'imwemu maze twongerwemo intege mu kwizera kwacu nama ndabibona buri gihe nsoma ijambo ry'imana ijambo ry'imana rimwe ibintu bibiri umugisha n'umuvumo ijambo ry'imana ritwereka ukumvira n'ukutumvira ukwizera n'ukutizera ibyo byose tubisanga mu byanditswe byera rero dufite ikintu kimwe cyo gukora ni ukwibaza ikibazo tuti mbega none duhagaze hehe duhagaze hehe kuva icyo gihe rero tumaze kumenya igihagararo cyacu uruhagararo imana yadushizemwo muri icyo gihe rero duca dukomera mu mwemu kuko ibyo imana yakoze bihoraho ibyo imana yakoze nibyo bigenga ibintu byose ntibinyiganga byakozwe gushyika mu guhoraho n'ibintu bihoraho ibyo nibyo ukwizera kwacu gushobora guhagarara ko kuruhukira ko rero duca duhabwa uburuhukiro mu mana hari uburuhukiro bw'abantu b'imana kandi uwaburonse aba yinjiye muri ubwo buruhukiro waronse imana aba yinjiye muri ubwo buruhukiro akaruhuka ibikorwa byiwe byose kuri jewe rino jambo ryacitse ikintu kinini cyane gikomeye cyane kuko ndazi neza nakekeranya yuko rishyiraho ubufatane rishyiraho ikiraro rikatwereka aho tugeze rikatwereka igihe aho kigeze mu bihe byose ibyigishijwe ibyavuzwe ibyabaye mu ishengero rya mbere ntibiragarukanwa ntibiragarukanwa ariko ugusumbushwa ugugarukanwa kwarabandanije ubu rero kugiye kugera ku iherezo mu bantu b'imana kugiye gusozerwa nicyo gituma bikwiye yuko tubibutse iby'imana yakoze kugira ngo bitwereke ibyo iri kirakora muri kino gihe kuko mu bikorwa byayo byose ibyo imana yakoze turabya imana yakoze duca tubona ibyo igiye gukora muri kino gihe twarize ku gice cya mirongo ibiri n'icyenda aho tugeza dufashijwe n'imana kuno muhingamo rero turajya kuraba igice cya mirongo itatu gusubira mu byagezwe igice cya mirongo itatu umurongo wa mbere gusubira mu byagezwe igice cya mirongo itatu umurongo wa mbere igihe ibyo byose bizoba byabashyitse ko iby'umugisha n'umuvumo nabashyize imbere mukabyibukira iyo muri mu mahanga yose aho uhoraho imana yanyu azoba yabirukaniye mugahindukirira uhoraho imana yanyu mukamwumvira muri byose muri byose nk'uko mbigera uyu munsi mwe n'abana banyu mumwumvishirije imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose wa gatatu uhoraho imana yanyu azotuma muhindukira muve mu kinyago abagirire ikigongwe asubire kubakoraniriza hamwe abakuye mu mahanga yose ahazoba yarabasabagirije umurongo wa kane kandi namba harabirukanywe bo muri mwebwe bazoba bari iy'ijuru riherera uhoraho imana yanyu azobakurayo abakoranye mbere iyo niho azoja kubazana umurongo wa gatanu kandi uhoraho imana yanyu azobasubiza mu gihugu cyari ishamvu yabasukuruza namwe mucegukire kandi azobagirira neza abagwize gusumbya basogokuruza abagwize gusumbya basogokuruza umurongo wa gatandatu kandi uhoraho imana yanyu azokuraho kudakebwa ko mu mitima yanyu nuko mu mitima nuko mu mitima y'urubyaro rwanyu kugira ngo mukundishe imitima yanyu yose kugira ngo mukundishe imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose mubone kubaho amen gushika hano rino jambo turazi yuko rino jambo rifise aho rihuriye n'abisirayeli mu buryo bw'umubiri mu buryo busanzwe turabona rino jambo ririko rirashyitswa imbere y'amaso yacu kuva ku mpera y'amajuru no kuva ku mpera y'isi imana yarakuye abantu bayo bari ku mpera y'isi irabazana ibazana mu gihugu cy'abasekuruza hano haranditswe yuko ngo bazogwira urazobagwiza gusumbya basekuruza ibi nabyo turabibona biriko birashika imbere y'amaso yacu akenshi twaravuze ko hariho urunganwe rudasanzwe ruri uburyo bubiri mu rungano rwa mbere rwa gikirisito iby'abayuda byagenda bibangabanganywe n'iby'igikirisito byari bihejeje gutangura gushyika mu mwaka wa mirongo irindwi inyuma yo kuvuga kwa Yesu kirisito igihe urusengero rwasamburwa maze abisirayeli bagashwiragira mu bihugu byose cyo kimwe ibyo bintu uko ari bibiri bigenda bibangabanganye muri kino gihe ku ruhande rumwe hari isozerwa ry'ishengero ry'umwami ku rundi ruhande naho byose biriko biraja mu kibanza cyabyo biriko biratungana kugira ngo umwami ashobore kongera kwishurira abantu biwe ba bisirayeli twebwe nk'ishengero ryo mu banyamahanga tuha- turafite amahirwe yo kumva ijambo ryavugishijwe kandi turashobora gushyira mu kibanza ibyo byose uko ari bibiri ibigenewe ishengero hamwe n'ibiraba isirayeli gushwa uno munsi abayuda bo ibyo uko ari bibiri ntibashobora kubitondeka uko bibwirizwa gutonda ntibashobora kubishyira mu kibanza cyabyo bari hajya gusa ariko baracyafise icitwikiro mu miti- ku mitima yabo hano rero imana iravuga ngo ngo muri icyo gihe nzokuraho kudakeba kw'imitima yabo gusoma mu byavuze mirongo itatu mirongo gatandatu aha rero havuga ugukebwa kwa kirisito kuva mu gihe cya burahamu abayuda bose barakebwe mu mubiri hanyuma baca bakurikira inzira zabo bwite ariko ubu bazogendera mu nzira z'imana kuko uhoraho azokeba imitima yabo abenshi barakebwe mu buryo bw'umubiri bamaze gukebwa baca bakurikira inzira zabo bwite ariko ugukebwa kuvuye ku mana kw'imana ugukebwa kw'imana kuvuye ku mana mu mutima kudutuma dushobora kugendera mu nzira z'imana mbere paul yarabyandikiye abaroma ati ugukebwa si kujya kugaragara mu- n'amaso kw'inyuma ariko ugukebwa nyako ni ugukebwa ko mu mutima abaroma igice cya kabiri umurongo wa mirongo irindwi n'umunani n'umurongo wa mirongo irindwi n'icyenda uko gukebwa ko mu mutima twaramaze kuguhabwa Mm, abisirayeli nabo bazoguhabwa mu gihe cyabo igihe cyabo kigeze hano haravugwa muri gusubira mu gitekerezo cya mirongo itatu ko uhoraho azobakura aho basabagiriye ku isi yose abegeranye abasabagiye aba- abegeranye abajyana mu gihugu cy'abasekuruza kandi azobagira inyungu yiwe maze bazonezerwa kandi bongere bagwirirane kurusha igihe cy'abasekuruza umurongo wa gatanu turashobora kuvuga uno munsi yuko ishengero rifise umugabane ku byo imana iriko irakora muri kino gihe rero nimba dushobora kubabwira bino bintu bikurikira ko twagiriwe amahirwe kurusha urundi rungano rwabayeho rero ibyo si uko twari tubibereye ariko ni ubuntu bw'imana bwatugiriye imbabazi bwadushyitse ko buduha kugirirwa ubuntu bwo kuba muri kino gihe nta muntu n'umwe yahisemo igihe yabwirizwa kubamo Karata Branham yaravuze igihe kimwe ati yaba Imana yari kuba yaramubajije igihe yari gushima kubamwo mu gihe cya Aburahamu igihe cya Mose ati n'igihe ki ushaka kubamwo ngo yari kwishura yuko ashaka kuba muri kino gihe ati nshaka kuba muri kino gihe ibi rero ni ibintu bikomeye cyane yavuze ibintu bikomeye cyane kandi nibaza yuko ari igihe gikomeye kandi cyiza cyane ku ruhande rumwe ku rundi ruhande naho ni igihe kibi cyane ariko iby'imana bizokwama bitahukana intsinzi bizokwama binesha ibyo ndashobora kubibabwira mfise ubushizi bw'amanga bwinshi kandi ibyo bivuye ko kristo umwami wacu yanesheje ububasha bwose bwa satani amen kandi intsinzi yiwe niyo ntsinzi yacu ukwizera kwagaragaye muri twebwe biciye mu ijambo ry'iwe kandi biciye muri mwe mu wiwe niyo ntsinzi yanesheje isi ubu rero haranditswe hano mu gice cya mirongo itatu gusura mu byagezo igice cya mirongo itatu gusura mu byagezo igice cya mirongo itatu umurongo wa cumi na rimwe ngo ngo kuko ibi- ibyo byagezwe mbageze uyu munsi atari ibyo kubananira kandi atari biri kure ntibiri mu ijuru ngo muvuge ngo ngo mu- ngo muvuge muti ninde yotudugira mu ijuru kugira ngo abituzanire ngo tubyumvire tubyitondere Es ist auch nicht jenseits des Meeres, mirongo cumi na dass du gatatu sagen müsstest, kandi ntibiri hakurya y'ikiyaga ngo tuvu- ngo muvuge m- muti ninde yotujya bukira ikiyaga ngo abituzanire ngo tubyumvire tubyitondere können. Nein, gar umurongo wa cumi na kane ariko ariko iryo jambo riri hafi yanyu cyane mbere riri mu kanwa kanyu no mu mitima yanyu ngo mubone kuryitondera das nicht etwas amen Wahres?
mbega iki si ikintu cyizaga yemwe Erst in den Himmel nta muntu n'umwe akeneye kwirirwa araduga mu ijuru kugira ngo zu holen.
kugira ngo aronke inyishu y'imana kandi yongere ayitwigishe Gott ist vom Himmel auf diese Erde gekommen und hat sich uns in imana Jesus Christus geoffenbart.
yavuye mu ijuru Alles, iza was ku wir isi benötigen, kandi yaratwishuriye muri yesu kirisito das ist ibyo durch dukeneye byose ntibikiri mu ijuru auf diese Erde herunter.
byaramanutse ku isi biciye muri kirisito agendera hagati y'igitereko kw'amatarandwi yohana yamubonye hehe Im Himmel gesehen, mbega yamubonye mu ijuru gusa oya sah sie aravuga ati nabonye igitereko kw'amatara ndwi mitten byahise bihura n'igice cya mbere sieben goldenen N- kandi nabonye umwe yagendera hagati y'igitereko kw'amatara Rauschen ijwi ryiwe ryari rimeze nk'ijwi ry'amazi menshi asuma unter seinen agendera hagati y'abantu biwe nta muntu n'umwe muri twebwe Gottes in hamwe n'abo bose bumvise ijambo ry'imana muri kino gihe nta n'umwe yagumye mu kutamenya in seinem nta n'umwe ashobora ku- akeneye kwirirwa aravuga cyangwa ngo avuge mu mutima wiwe ngo ninde azoduga mu ijuru die Belehrer kugira ngo aturonderere inyigisho z'imana haleluya nimba hari umuntu yibaza dem ko ashobora werden Nein kugenda cyangwa ko iyi nyigisho iyo nyigisho iri hakurya y'amazi ist in oya turamubwiye tuti oya iyo nyigisho ijambo riri hagati yacu ijambo ry'imana riri mu mutima wawe n'umutima wanje ijambo ry'imana ni igishinga ntaye kizima mu kanwa kawe no mu kanwa kanje uko niko twabisome kandi niko tubyizera umurongo wa cumi na kane bya- gusubira mu byerekezo mirongo itatu umurongo wa cumi na kane ariko iryo jambo riri hafi yanyu cyane mbere riri mu kanwa kanyu no mu mitima yanyu ngo mubone kuryitondera ubu rero haca haza ijambo ngo uyu munsi ku murongo wa cumi na gatanu umurongo wa cumi na gatanu uravuga ngo eraba uyu munsi mbashyize imbere umugisha n'amahirwe bo n'urupfu n'amagorwa an dem Tage an dem Gott uyu munsi an uns uyu munsi imana iri kiravuga und ich bitte uyu munsi hacu noch in diesem kandi hari igituma ndiko ndabishimangira ko muri kino gikorane ob in den hariho itandukaniro hagati y'abavugabutumwa bo mu minsi iheze bo mu binjyana biheze uh, bigishije ijambo ry'imana der wir jetzt leben hariho itandukaniro rinini hagati y'abo das Wort n- hamwe n'igihe turimo muri kino gihe aho ijambo nyakuri ry'ukuri ry'imana ryahishuwe umwami akongera akavugana natwe hariho itandukaniro rinini hagati y'ibyo bibiri ohne sie dafür abavugabutumwa bose baragerageje uko bush- uko bashoboye kandi imana izobibahembera mu guhoraho ariko ibyo umuvugabutumwa avuze ku mana no ku ijambo ry'imana Gott selber ntibishobora kugereranywa n'ibyo imana yo nyene erkennt ivuze ku ijambo ryayo Unterschied. Wir wissen, mbega in der Zeit mwabitahuye Jesu haben ja kandi turabona itandukaniro turazi yuko mu gihe cya yesu abantu benshi baravuze ubutumwa baravuze hanyuma haca haza umuntu yarungitswe n'imana ntiyavuze ubutumwa nk'abandi bose ariko yazanye ijambo ry'uyu munsi ry'uriya munsi bariko amen ijambo ry'uriya munsi bari bariko ijambo ry'irya saha rya- ijambo rya kiriya gihe imana yavuze icishije muri we ntiyari amajambo y'umuguruka ariko kwari guhishurwa kuzima kw'ijambo ry'imana Ma- kandi igihe umwami wacu yinjira mu isinagogi maze bakamuhereza igitabo c'uwavugishwa n'imana Yesaya yarasomye muri Yesaya mirongo itandatu na rimwe hanyuma yaciye avuga ngo iki mbega yavuze ngo ejo ngo ejo hahise kino cyanditswe cyaranditswe eh, mbega yavuze ngo ejo hazoza kizoshika oya yavuze ati uyu munsi uyu munsi iki cyanditswe kirashyitse imbere y'amaso yanyu nk'uko byanditse muri Luka mirongo- igice cya kane umurongo- mirongo ibiri na rimwe ntiyashimangiye kuri ejo hahise cyangwa ejo hazoza ariko yashimangiye kuri uyu munsi uko niko mwe mu w'imana ashyira ahabona ibintu agashimangira kuri uyu munsi ubutumwa bwa kino gihe ijambo ririko rirashika ubu muri kano kanya kandi turaryakira turaryemera nk'ibifungurwa bizima uyu munsi gusubira mu byagizo mirongo itatu mirongo cumi na gatanu heraba uyu munsi mbashyize imbere ubugingo n'amahirwe bo n'urupfu n'amagorwa turashobora guhitamwo turashobora guhitamwo urashobora guhitamwo mutima w'igiciro urashobora guhitamwo aho uzomara ibihe bidashira aho uzoba mu bihe bidashira urashobora guhitamwo urashobora gufata ingingo aho ukeneye kuba ibyo bikuvako imana yarateguye vyose ariko umwe wese abwirizwa gufata ingingo yiwe imana idushira imbere guhitamwo ubugi- ubugingo n'amahirwe ahoraho ego ni mu nkundira nonge ndabivuge ndabitomoye ubugingo budashira n'amahirwe ahoraho ibyo ni byo imana idushize imbere uyu munsi iravuga iti murashobora guhitamwo mugahitamo ubugingo budashira cyangwa mugahitamwo urupfu uh, rw'ibihe vyo- byose ama- n'amagorwa azoza inyuma mbega muhise mwiki Entscheidungen oder in diesem Fall, welche Entscheidungen mbega duhise mwiki canke mvuge nti mbega du- twafashe iyihe ngingo eines, kumbure ko die heute hier ist.
eh, nategerezwa kuvuga ivyo Gott noch nicht kubw'ubugingo buri hano uyu munsi ubugingo bwo buri hano uyu munsi butarashikanira ubugi- ubu- umuntu atarashikanira ubugingo bw'imana atarafata ingingo muri icyo gihe rero ah, ibyo bibwirizwa gukorwa ubunyene ku bw'ubuntu bw'imana umwami kaum zu vergessen, ashyize guhitamwo imbere y'umuntu wese kugira ngo a- yihitiremo murashobora kubisoma ntibikunda ko umuntu abyibagira nk'uko twabisomye muri mu gusura mu byagezo mirongo itatu mirongo cumi na gatanu haranditse ku murongo wa cumi na gatandatu eh, gusura mu byagezo mirongo itatu mirongo cumi na gatandatu Gebote kuko uyu munsi mbabariye gukunda uhoraho imana yanyu no kugendera mu nzira ziwe no kwitondera ibyagezwe byiwe n'amabwirizwa yiwe n'amateka yashinze kugira ngo mubone kubaho mugasare uhoraho imana yanyu abahera umugisha mu gihugu mugiye kwinjira ngo mucegukire merkt ihr, worum ngo mugi- mugiye kwinjira ngo mucegukire amen murabona ibyo ari byo die Wahl hat Gott seinen aya majambo yose zur Verfügung.
ibi byose yavuze uku guhitamo imana yabishyize imbere y'abantu bayo yaravuze ati murashobora ariko ntimubishaka n'abakoze ibishoboka byose ariko ubu rero mubwirizwa kwinjira muri rino sezerano nagiranye namwe Ihr müsst
mutegerezwa euch gebiete erfüllen gushitsa und gehorchen ibyo ndabategetse tun. In diesem kandi mukabyumvira Blut und liegt der Segen Gottes. In Vers 9, muri uku kumvira ich rufe heute harimwo umugisha w'imana haranditse ku murongo wa cumi n'icyenda gusubira mu byerekezo mirongo itatu ku murongo wa cumi n'icyenda ngo uyu munsi ntanze ijuru n'isi ko ibyabona bizobagiriza yuko mbashyize imbere urupfu n'ubu- ubugingo n'urupfu umugisha n'umuvumo nuko nimuhitemo ubugingo kugira ngo mubone kubaho und deine Nacht mwe n'urubyaro rwanyu deinen Gott liebst. Seinen Weisungen mukunde uhoraho imana yanyu umurongo wa mirongo ibiri mukunde uhoraho imana yanyu mumwumvire mwifatanye nawe akaramata die Dauer deiner Tage ab.
ko ari we bugingo bwanyu no kuramba kwanyu kugira ngo mubone kuba mu gihugu yarahiye ba sokuruza aburahamu na isaka na yakobo ko azokibaha
Klares Wort, ein Wort, ni ijambo ryumvikana cyane ni ijambo dushobora gukuramo twese inyigisho
haben wir begriffen, dass Mbega es twabitahuye.
nicht nur darum geht zu sagen, Gott hat einen mbega twatahuye ibyo ari byo muri kino gihe imbere y'imana mbega twatahuye ko atari ibintu byo kuvuga yuko imana yagiranye natwe isezerano dass wir als maze duce tubandanya dukurikira inzira yacu ko twishakiye imana yagiranye natwe isezerano kugira ngo dushobore gushyira mu ngiro amajambo ari mu iryo sezerano ryiwe twebwe nk'abantu nk'abantu b'isezerano havugwa ubwoko bw'isezerano amaraso y'isezerano ijambo ry'isezerano ibyo byose birajana birajana ntushobora gutandukanya amaraso y'isezerano n'abantu bacunguwe b'isezerano kandi ntushobora gutandukanya abantu bari mu isezerano ngo batandukanye n'ijambo ry'isezerano igihe nasumu uyu murongo umurongo wa gatanu gusubira mu byerekezo mirongo itatu umurongo wa gatanu ngo gukora imana yanyu azobasubiza mu gihugu cyari ishambu yabasokuruza maze mucegukire kandi azobagirira neza bagwize gusumvya basokuruza am natürlichen amen imana irashobora gukora ibikomeye kandi turabona ko kuva kuva ubu muri kino gihe abantu bo mu buryo busanzwe b'imana turabona ingene ijambo ryayo riko rirashika kandi ibyo bibwirizwa kuduha intege bikadutera intege mu kwizera kandi bikatumenyesha yuko ashoboye guhindura ubugaragwa ubugaragwa akabugira iparadiso Hürden stecken ibisagara byasenyuwe hakavukamwo ibisagara byiza Und wenn ich noch daran denke, und diese Bemerkung gestattet ist,
nimba munkundiye ko mvuga kino kintu eh, eh, nibaza yuko eh, nibajije ku muntu yaturongora atwereka aho tubwirizwa kugendera igihe twari mu rugendo i yerusalemu yatubwiye yuko yatubwiye yuko inzu zose z'i yerusalemu zubatswe n'amabuye amwe des Hauses kuri jewe ibyo no- nobivuga ko ubutumwa aus einem ntubonayo eh, inzu itukura inzu y'ubururu inzu y'urwatsi rubisi cyangwa inzu y'umuhondo amabuye yose akozwe neza kandi ni ubwoko bumwe ni amabuye y'ubwoko bumwe bayimbye ahantu hamwe bakundwa natwe turi inzu y'imana umwami wacu ni we buye rigumye imfuruka ryanswe ariko ku nzu y'imana aleluya niwe yari ibuye rigumye imfuruka haben ihn abantu batoye aber atari ryabuye bashibuye Hause Gottes abanyabwenge b'ibyanditswe baramushibuye ariko abari bagize inzu y'imana kuri bo niwe yari ryabuye rigumye imfuruka und wir werden rifashe inyubakwa yose kandi twebwe twubakanywe nawe nk'inzu y'uburyo bw'imwemu kugira ngo duhe imana ibimazi by'uburyo bw'imwemu haravugwa kandi yuko tubwirizwa kumenya yuko twimbwe kuri urwo rutare twakuwe muri urwo rutare isaha mirongo itanu na rimwe nk'uko nawe ari turi abahungu n'abakobwa b'imana nk'uko nawe yacitse umwana w'imana yabyawe n'ujya mwe muyera nyine habyaga ubwa kabiri ku bw'ibyizigiro bizima we imfura natwe abana b'imfura we umwami natwe abami we umuherezi mukuru natwe abaherezi haranditswe rya kera n'isezero rishasha yuko adafise isoni zo kutwita bene se bamwe bamwe bogira isoni gutega isoni na twebwe ariko we ntiyatewe isoni natwe nashaka gutora uwo murongo aho avuga cyane ahanditswe yuko atagira isoni zo kutwita bene se kumbure ko muri mwebwe hari uwobona uwo murongo byanditswe mu baheburayo turaza kuhabona mu kanya byanditswe amaja iburyo muri bibiriya yanje mu gice cya mbere abaheburayo nibaza yuko ari abaheburayo igice cya kabiri hano abaheburayo kabiri umurongo wa cumi na rimwe abaheburayo igice cya kabiri umurongo wa cumi na rimwe ngo kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe nicyo gituma atagira isoni zo kubita bene se nicyo gituma atagira isoni zo kubita bene se ibi ni ijambo ry'imana muri yohana mirongo ibiri naho nyuma y'aho umwami wacu azukiye yaravuze muri yohana mirongo ibiri murongo wa cumi n'indwi ati ati ntunkoreko ko kuko ntaraduga kwa data ari weso ku mana yanjye ariyo mana yanyu aha yari hagati ya bene se kandi niwe mfura muri bene se benshi nta n'umwe ashobora gutahura neza ibanga ry'imana ariko ibi bintu byarahishuwe byaragaragajwe imbere yacu byarahishuwe imbere yacu kandi dufata ijambo ryose uko riri kandi turaryizera nicyo gituma yabiduhishuriye ibi ni ibintu bya ngombwa bishyitse umuntu agasoma ijambo ridasanzwe hanyuma ntagizere muri icyo gihe ntazorihishurirwa ntazo narihishurirwa muri icyo gihe rero ntaheza ngo aritahure ariko imana nitugirire ubuntu bwo gushobora kubibona nashaka ndabivuge muri make nonge ndabivuge muri make ku iherezo ku mpera ku iherezo ry'ibango ry'ubukozi rya mose imana yamuhaye igikorwa iramubwira iti egeranya abantu koranya abantu hanyuma ushimangire kandi imbere yabo isezerano nagiranye nabo isezerano nagiranye nabo haranditswe ngo gushywa uno munsi ntimwatahuye ntimwabonye ntimwabyumvise ariko guhera ubu guhera uno munsi kandi wari umunsi uhoraho yashyizeho amen umunsi abantu bari gushobora kuraba bashobora kubona igihugu cyasezeranywe ugushyitswa kw'ibyavugishijwe muri bibiriya kwari kwegereje kituma imana yegeranije abantu bayo irabereka isezerano yagiranye nabo kandi ikibabwira ibiri ibiri muri iryo sezerano yagiranye nabo ese icoma umwami akatugirira ubuntu muri ino minsi Sinsh- singishoboye kugaruka ku byahishura n'igice cy'icumi no mu yindi mirongo kuko hajya umumarayika w'isezerano eh, turabona umumarayika w'isezerano umunywamazi w'isezerano hejuru y'umutwe wiwe dusome muri maraki gatatu umurongo wa mbere gatatu umurongo wa mbere ngo ngo kandi umwami murondera azoshika giturumbuka mu rusengero rwiwe hariwe ntumwa y'isezerano munezerererwa murindiriye mwiteze mu marayika w'isezerano mwiteze byari ibihe byari ibihe imana yari ya yageze ko ari ibihe bidasanzwe mu bugaragwa haravuzwe umumarayika w'isezerano kandi murashobora kubisoma mu byakozwe no mu gice cy'indwi buri gihe imana yaba yatekanije ikintu kidasanzwe yagirana n'abantu isezerano Yaci- yakivugurura isezerano kubera iki yagiranye isezerano na aburahamu kubera iki yagiranye isezerano na isaka na yakobo kubera iki yagiranye isezerano na nowa kubera iki yagiranye isezerano n'abisirayeli kubera iki imana n'imana y'isezerano irafite abantu bari muri iryo sezerano yama yagiraniye n'abantu isezerano yesu umwami wacu aravuga muri matayo mirongo ine na gatandatu mirongo mirongo ine na gatandatu ngo iri ni isezerano rishasha ni amaraso y'isezerano rishasha kandi turi mu gihe cy'isezerano rishasha iryo imana yagiranye natwe igorogota kandi umwami akeneye kutubwira ati amajambo yose y'iri sezerano na yanyu mwebwe bantu muri muri iri sezerano naremeje buri jambo kandi nararyishingiye narishinze kuzorishitsa nimukore byose mu izina ryanjye mu kwizera kandi muzo kwibona ibyo nzoca nkora amen ahantu hose imana yatanze amategeko yagize ibyo igera abantu bagakora nk'uko yavuze bakiye babona ijambo ry'imana rishikijwe abisirayeli n'ishengero ryo mu isezerano rishasha bazobona ijambo ry'umwami rishikijwe gushika ku iherezo mbega murashobora kubyizera ijana ku ijana si nkene no kwirirwa ndabaza ikibazo kuko ibyo bibwina cyane mu mitima yacu nta muntu n'umwe ashobora kubikura muri twebwe imana imana yarabyishingiye yarabifashe mu minwe ku bwacu kandi twinjiye kumwe nayo muri iryo sezerano kugira ngo ashobore kurishita ku bw'ubuntu acishije icishije muri twebwe kandi ishobore gukora byose ishobore gukora ibisigaye gukorwa byose kandi izobikora izina ry'iwe ryera nirihabwa icubahiro amen duhaguruke duhaguruke eh, maze turirimbe kano karirimbo kavuga ngo uko ndi kose eh, uko ndi kose n'ahataco maze n'ahataco ndi uko ndi kose uko ndi kose n'ahataco jeho maze si inkomezi zanje ariko ni wewe wenyene amaraso yawe aranyeza akanyiza ibyaha byose yewe mwagazi w'intama w'imana ndaje ndaje twunamike imitwe maze dusenge muri dusenge muri make eh, tujye imbere y'imana kumbure ko bari umuntu ngaha imana iriko irahamagara uno munsi ishize imbere y'umuntu wese ubugingo n'amahirwe urupfu eh, n'ibyago agakiza eh, no guhona kandi iduhaye ngo duhitemo niba umwami yavuganye n'umutima wawe wer immer du sein magst, uwo uri wese eure Seele,
yewe ubugingo bw'agaciro nubifate nkama Reden Gottes an.
nuvyakire nk'ari amajambo y'imana nuvyemere nk'ari amajambo y'imana uno munsi Stocke dein, niwumva ijwi ryiwe ntukomantaze umutima ruft er dich, uno munsi ariko araguhamagara ni uyu munsi niho ubwirizwa kuza
alle Augen geschlossen, mu gihe tucunamitse imitwe amaso yacu tuyafunze ariko imitima yacu tuyuguruye kandi mu gihe turi imbere y'imana turi ko dusenga buke buke nashaka gusaba nimba hari umuntu ashaka kuduza ikiganza akiganisha eh, ku mwami urakoze urakoze mbega hoba hariho uwundi imana iriko irabahamagara Dankeschön, murakoze mbega hoba hariho uwundi urakoze urakoze imana iriko irahamagara nicht zu einer Ge- imana iriko iraguhamagara Gott ruft Eh, imana ntiguhamagara die Erlösung ngo wiyunge n'ishengero ariko imana iguhamagara ngo wiyunge nayo ubucunguzi bukomoka ku mucunguzi
dein kandi ishengero s- ishengero si umucunguzi cyangwa ishengero siwe mucunguzi Ich habe ishengero naryo nyine ubwaryo rirakeneye ubucunguzi umucunguzi wawe araguhamagara akaku- araguhamagara akakubwira ati naragucunguye naguhamagaye mu izina uruwanje niba twumva uwo muhamagaro Dankeschön.
tuduze ibiganza kugira ngo tuvyerekane imana irabibona murakoze umwami abahezagire mwese Vor dein Angesicht data twese uri mu ijuru mit tuje imbere y'inyonga zawe dufite imitima ishima noch mana yo kwizigirwa sein, igihe c'ubuntu kiracyariho rufst du, o Herr, uracahamagara mwami die Entscheidung einem jeden überlassen.
washize imbere y'umuntu wese uguhitamwo harahezagiwe umuntu afata ingingo nziza harahira umuntu afata ingingo nziza mana wo kwizigwa turagushimiye ku bwabo bose wahamagaye kandi bakaza kuri wewe mwami wo kwizigirwa Volk, Vers dukoraniye im- dukoranye nk'abantu bawe mu izina ryawe imbere y'inyonga zawe wir bitten dich, turagusavye ngo utugirire ubuntu kugira ngo dufate nk'ama amajambo yose y'isezerano tuyizere kandi dukore nk'uko avuga mwami durch uns twashaka kuyabona agaragaye muri twebwe kandi biciye kuri twebwe ndagushimiye kubw'ibintu byose kandi ndagusabye ngo umugisha wawe utumanukire ko twebwe twese kubw'ubuntu bwawe mu izina rya yesu amen amen